ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi turi ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mu rwanda aho turi kuri no fm ijana na kane n'ibice bitatu mudukurikire kandi kuri weshatu radiyo yacu vowa akadomo komu Jeffrey Mutagoma basuhuza mbaha ikaze mu makuru yo muri aka kanya ingingo z'ingenzi mu Burundi leta yatangiye igikorwa cyo gukingira abana indwara y'imbasa kizamara icyumweru ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida buboneyeho akaryo ko guhamagarira abavyeyi bose kwitabira iryo sekeza kugira dukingire abana bacu Sylvie Nzeyimana ni minisitiri w'ubuzima mu Burundi Rwanda banki nkuru y'igihugu iratangaza ko ifaranga rikomeje guta agaciro ugereranije n'amasoko y'imbere mu gihugu nayo mu rwego mpuzamahanga umuryango CEDEAO w'ubukungu w'ibihugu byo muri Afurika y'uburengerazuba wiyemeje gukoresha intwaro niba diplomasi idashobotse mu gusubiza ubutegetsi perezida wa Niger abasirikare bakuyeho naho muri Senegal hari ubwoba ko abantu mirongo itandatu bashobora kuba bapfuye mu nyanja ya Atlantika mu mpanuka y'ubwato bwari butwabimukira aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato ntimujye kure kuri wa kane igisirikare cya nigeria cyavuze ko abasirikare b'ibihugu byibura mirongo itatu na bitandatu biciwe mu bitero bibiri ubwo bari mu bikorwa byo guhangana n'uduco twitwaje intwaro muri leta ya nigeri mu majyaruguru yo hagati mu gihugu eugene mukankusi arakomeza utwo duco tugizwe n'abagabo bafite intwaro zikomeye bagogoje amajyaruguru uburengerazuba bwa nigeria mu myaka ibiri ishize bashimuse abantu ibihumbi bishe amagana menshi kandi batumye haba umutekano muke ku mihanda no mu bikingi by'abahinzi mu bice bimwe na bimwe umuvugizi w'ingabo generali majoro edward buba yavuze ko abahasize ubuzima barimo abofisiye batatu n'abasoda makumyabiri na babiri hamwe n'abasoda barindwi bakomerekeye mu gitero cyabavumbukiyeho hafi y'umudugudu wa kundu ishororo mu karere ka leta ya nigeri ibyo byabaye ku itariki ya cumi n'enye y'ukwezi kwa munani kajugujugu ya gisirikare mi ijana na mirongo irindwi na rimwe yoherejwe gutwara imirambo yahanukiye mu mudugudu wa cukumba ishororo ku wa mbere ihitana abandi mu gihe buba hatigeze ahamya icyatumye kajugujugu ihanuka amakuru aturuka ahantu habiri mu gisirikare yabwiye reuters ko kajugujugu yaba yarahanutse nyuma y'uko amabandi ayirasheho mu itangazo umuvugizi w'ingabo yavuze ko iyo kajugujugu ihanukanye imirambo cumi n'ine y'abari biciwe mu kazi imbere barindwi bari bakomeretse n'abaderevu babiri hamwe n'abandi babiri bakoraga muri iyo ndege yakomeje avuga ko ibikorwa byo gushakisha imirambo hamwe n'iperereza ku cyatumye iyo kajugujugu ihanuka bikomeje bikazatangazwa
leta ya senegal yatangaje ko abimukira barenga mirongo itandatu biganjemo abanyasenegal nyine bashobora kuba baguye mu bwato bwiyubitse ku nkombe za capveld mu nyanja ya atlantika nanone eugene mukankusi ubwo bwato bwahagurutse muri senegal ku itariki ya cumi burimo abagenzi ijana n'umwe kandi ku wa kabiri hatabawe mirongo itatu n'umunani igihe impanuka yabereye nticyahise kimenyekana minisitiri w'ububanyi n'amahanga yavuze ko abarusimbutse bari ku kirwa cya sar cya cap vert aho senegali irimo gukorana n'abayobozi baho kugira ngo abo bantu basubizwe iwabo umwe muri abo aturuka muri gineya bisawo inzira yo mu mazi y'inyanja ya atlantika ihera ku nkombe z'uburengerazuba bwa afurika yerekeza mu birwa bya kanari ikoreshwa n'abimukira b'abanyafurika kugira ngo bagere muri esipanye ni imwe mu zigwamo abantu benshi ku isi mu bihe by'impeshyi nibwo haba hari abagenzi benshi umuvugizi w'ishami rya oni ryita ku bimukira oyema Safam Sehir yavuze ko inzira zitekanye kandi zisanzwe kubimukira zibuze bikaba ari byo biha abajyana abantu mu buryo butemewe n'amategeko n'ababacuruza uburyo bwo kubashyira mu nzira zibavira mu rupfu yongeyeho ko OIM irimo gushakisha amakuru kandi ko batarabona ibisobanuro ku bijyanye n'iyo mpanuka iheruka abantu byibura magana atanu mirongo itanu n'icyenda bapfuye bagerageza kugera mu birwa bya kanari mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri mu gihe ijana na makumyabiri na batandatu bapfuye cyangwa baburiwe irengero mu rugendo rw'amezi atandatu ya mbere y'uyu mwaka aho habaruwe amato cumi n'atanu yashwanyaguritse hakurikijwe amakuru ya OEM abantu cumi na batanu byibura bararohamye ubwo ubwato bwari butwaye abimukira bwiyubikaga ku nkombe hafi y'umurwa mukuru wa Senegal Dakar mu mpera z'ukwezi gushize kwa karindwi Eugene Mukankusi umwe mu bategetsi bo mu muryango w'ubukungu SEDEA uhuza ibihugu bya Afurika y'Iburengerazuba yatangaje ko uyu muryango witeguye kohereza ingabo muri Niger mu gihe byaba binaniranye gusubizaho Perezida Mohamed Bazoum wahiritswe ku butegetsi mu kwezi gushize Fidel Niyongabo Abdel Fattah Musa ajejwe ibibazo vya politiki amahoro n'umutekano yarabwiye abakuru b'igisirikare b'ibihugu bigize iryo shirahamwe ko bariko babonana muri Ghana kuri uyu wa kane kugira baganire ivyerekeye izo nteko yatanze akarorero kirungikwa ry'inteko zaryo muri Gambia, Liberia n'ahandi ryabaye muri kahise yongeye ko niyo vyaba ngombwa bazoja muri Niger n'ibikoresho vyabo vya gisirikare hamwe n'uburyo bwabo kugira bagarukane ubutegetsi bugendera ku ibwirizwa nshingiro muri Niger. Abdel Fattah Musa yatangaje kandi ko ibindi bihugu bigendera kuri demokrasi bibashigikiye muri uyo mugambi ivyo Abdel Fattah Musa yatangaje ko hari ibindi bihugu bigendera kuri demokrasi bibashigikiye muri uyo mugambi bo vyakira neza yagirije abategetsi bakoze kudeta muri Niger yakuye ku butegetsi President Mohamed Bazoum ku itariki mirongo ibiri na zitandatu y'ukwezi kw'indwi k'uyu mwaka bariko barakina umukino w'ubwenge n'iryo shirahamwe mu kwanga kubonana n'intumwa zaryo Abdel Fattah Musa yariyamirije yivuye inyuma ivyatangajwe n'abakoze kudeta vy'uko bafise ivyemezo vyo gushira imbere y'intahe Perezida Mohamed Bazoum batembagaje ishyirahamwe mpuzamakungu ONU umuryango w'ubumwe bw'uburaya na CEDEAO yose yerekanye impunge yarerekanye impungenge ku buryo Bazoum afungiwemwo
ubudage bwatangaje ko bushyigikiye ibihano by'umuryango w'ubumwe bw'uburayi ku basirikare baherutse ubutegetsi muri Niger nanone Eugene Mukankusi minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ubudage Annalena Baerbock yagiranye ibiganiro n'umuyobozi w'umuryango wa afurika yiyunze Musa Faki Mahamat minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa amerika Anthony Blinken n'abandi bayobozi bireba bavuga ku bijyanye na kudeta muri Niger mu byo minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ubudage yanditse kuri X urubuga nkoranyambaga rwahoze ruzwi nka Twitter yavuze ko intego ari uko ubuyobozi bwongera kugendera ku itegeko nshinga muri Niger uwo mutegetsi yanongeyeho ko mu ruzinduko yagiriye Abuja muri Nigeria minisitiri ushinzwe iterambere ry'ubudage Svenja Schulz nawe yabonanye n'abahagarariye umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika CEDEAO yakomeje agira ati nyuma yo guhagarika ubufatanye mu by'iterambere no mu by'umutekano twe n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi ubu turashaka gushyiriraho ibihano abakwiyeho ubutegetsi abofisiye mu gisirikare bakuyeho perezida Mohamed Bazoum ku itariki ya makumyabiri n'esheshatu y'ukwezi kwa karindwi kandi banze ibyo basabwe na ONU CEDEAO n'ibihugu by'ibihangange byo mu burengerazuba bw'isi bibasaba kumusubiza ku butegetsi byatumye abakuru b'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika bategeka ingabo kwitegura koherezwa muri Niger
ukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc tubibutse ko mushobora kudukurikira kuri facebook youtube instagram twitter aderesi yacu ni voa radiyo yacu mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari ibyo muri afurika kuva kuri uyu wa kane kugeza ku wa kabiri icyumweru gitaha inzego z'ubuzima mu burundi ziratangira ubukangurambaga mu gutanga urukingo rw'indwara y'imbasa urukingo ruhabwa abana bari hagati y'umwaka umwe n'imyaka irindwi mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka abategetsi b'u burundi batangaje ko indwara y'imbasa yongeye kugaragara mu gihugu nyuma y'imyaka isaga mirongo itatu yari yaracitse eloge willy kaneza nibyo atubwira mu itangazo umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu mu burundi yasohoye avuga ko iryo sekeza rizobera ku mitumba yose igize uburundi abazokora igikorwa co gucandaga bazoca ku nzu ku nzu no mu bibanza bihuriramwo abantu benshi nk'amashengero amasoko ibituro vy'imiduga yunguruza abantu n'ibintu n'ahandi muganga sivinze imana yabitangarije ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura anavuga aberekewe n'irisekeza n'imiti izotangwa kuva ku mwana kivuka gushika ku mwana w'imyaka indwi bazoronswa amama y'urucanco rw'ubukangwe kuva ku mwana afise amezi atandatu gushika ku mwana w'amezi mirongo itanu n'icenda bazoronswa amama ya vitamine a akinga indwara y'uruhumyi kuva ku mwana afise umwaka umwe gushika ku ufise imyaka indwi bazoronswa ikinini ca albendazole gikinga inzoka zo mu nda twakire neza rero abacandaga bazoca mu mihana iwacu ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida buboneyeho akaryo ko guhamagarira abavyeyi bose kwitabira iryo sekeza kugira dukingire abana bacu indwara y'ubukangwe uruhumyi n'inzoka zo mu nda igikorwa nk'iki gitekanijwe mu ntara zitandukanye uwo muvyeyi wo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero arashima ko leta yiyumviriye iryo sekeza ikimuhimbara kurusha ariko ni uko abatanga izo nshansho bazishikira ku mihana yashimye ko umwidondoro wiwe utamenyekana tumuha agatazirano ka Mariani na Ntore yego burya buryo ni, ni, ni burabereye cane kuko hariho n'umuntu ashobora kuvuga ati jewe hako nsiba ku gikorwa nari nateguye mfuma nsibana umwana ku kumucandagisha mugabo bijya byo guca kunzu kunzu nta mwana n'umwe bazosimba mugenzi we specioza baregeya nawe nyene biramushimisha atangura tubwira akamaro k'incanco akitanga ko akarorero ku ruvyaro rwiwe kubera ko abana banje ndabakingiza izo ngwara ntazo ndashobora kubona ku maso ku yanje ariko ndavyumva ko baba bazanye umwana yagwaye agasama kwa muganga bakamuvura ariko jewe mu muryango wanje sindashobora kubibonamo kubera ko ndabakingiza uko bitegekanijwe oya ni byiza cyane kuko hariho abantu benshi badacandagisha abana bivanye n'ubukene baba barimwo ati si ninajya gucandagisha mwana sindi buronke icyo ngaburira abana ngiye guca ingero yuriyanda yahoze wo mu ntara ya gitega wanejerejwe no kubona urucanco ruriko rutangwa ku buntu yaganiriye n'ijwi rya amerika ari ku murwa mukuru wa politike kuri uyu wa kane ku muhingamo nitworeka kurikenguruka kwe turarishima na leta turayishimira kubera itwama iruhande kuko urwo rucanco tururonka ku bwa leta ku bw'iwacu nta n'ubwo tworonka ntitworonka n'amara yo kurugura ahamagariye abandi bavyeyi kwitabira iryo sekeza n'ibindi bikorwa vyo gukingiza abana mpanura n'abandi bakenyezi nkanje nibitaba iryo canco kuko nisekeza ry'abana ni kazoza k'abana bacu kuko ufise umwana akamugara wari ufise ingene bomukingira ntuburuguruka neza mu mutwe Renata Gakeme w'igitega nyene wafata abadakingiza abana babo nk'abantu basizwe n'amajambere sabwo n'abandi bose abandi bavyeyi bose bavyaye nibabishire mu ngiro nyene babandanye gucandagisha abana babo twese nabi wacu turavyitwararika gose gucandagisha abana ahubwo hariho n'ababashaka kubigaya mugatwe benshi baravyemera atari utarasigwa n'amajambere twese turavyemera iryo sekeza rigira kabiri rije rikurikira iryo mu kwa gatandatu uyu mwaka mwaka muganga nzeyimana twari ubushikiranganji bw'amagara y'abantu barasigura igituma hakomeje gucandaga abana twisunze indinganizo mpuzamakungu yo kurandurana n'imizi migeri itera indwara y'ubukangwe hategerezwa gutunganywa amasekeza atatu umukenyezi na ntore wo mu cibitoke avuga ko ari ingingo nziza ku miryango n'igihugu ego cyane birabereye kuko bashobora kubamwo abatari bacandagishije abana babo donka umwanya wa mbere hama ubu bugira kabiri nabo bagaca baronka akaryo ko gucandagisha ibibondo byabo hama gutyo bakaba bariko bararandurana n'imizi ingwara z'ivyaduka zishobora gufata abana ikivunga abagabo nabo bashima kubona abajeje intwaro ku nzego z'ibanze baragishijwe inama mu irangurwa ry'iryo sekeza baganiriye n'ijwi rya amerika bari mu ntara ya rumonge mu mpanuko bushe uburengero ivyo bikorwa baraje barabimenyesha umukuru w'umutumba nawe nyine aratumirwa mu nyigisho zavyo ariko kugira umwana wagira amagara meza ubona kubyiteguye ikintu cyose gifise ingaruka nziza ku mwana wawe tubavyara kugira babeho neza nawe leta iki ikagira kigoro kugira ishobore kudufashiza abo bana bagiye bwa buzima twifuza ko bobamo none wumva tworeka kuryohererwa gute mu ntango z'ukwa gatatu ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwatangaje ko ingwara y'ubukangwe yasubiye kwibonekeza mu gihugu ni nyuma y'imyaka mirongo itatu ata muntu wayigwaye mu burundi nk'uko vyemejwe na oms igisata ca onu citaho amagara y'abantu muri uko kwezi leta yatangaje ko hari kiza c'ingwara y'ubukangwe mu gihugu mu kwa gatandatu abana baba babaye miliyoni zitatu nibo bari baronkejwe incanco ubu abitezwe ntibaratanga batangazwa uko bangana eroje uri kaneza ijwi rya amerika
banki nkuru y'u rwanda yazamuye igipimo cy'inyungu fatizo itangiraho amafaranga yayo kuri za banki z'ubucuruzi kiva kuri karindwi ku ijana kigera kuri karindwi n'ibice bitanu ku ijana bisobanura ko ari mu rwego rwo gukumira izamuka rikabije ry'ibiciro ku isoko n'inkuru ya asumutakaboye ni umwanzuro wafatiwe mu nama ya komite ya politiki y'ifaranga yateranye kuri wa gatatu iyi nama niyo igena igipimo cy'inyungu fatizo ya banki nkuru kizagenderwaho mu mezi atatu ari imbere mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka iyi nyungu fatizo yari yashyizwe kuri arindwi ku ijana ivuye kuri atandatu n'ibice bitanu ku ijana igipimo cy'arindwi ku ijana ni nacyo yagumishijeho mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka guverineri wa banki nkuru y'igihugu john rwangombwa yatangaje ko inyungu fatizo ya beneri yagiye izamuka mu myaka yashize ikava kuri kane ku ijana ikaba igeze kuri karindwi n'ibice bitanu ku ijana kugeza uyu munsi abahanga mu by'ubukungu bagaragaza ko ubu gukomeza kuzamuka kugendanye n'izamuka ry'ibiciro ku masoko sitarato habyarimana n'impuguke mu by'ubukungu iyo beneri izamuye inyungu fatizo kuriya iyo izamuye inyungu fatizo hari ibintu bibiri bishobora kubaho icya mbere gishobora kubaho ni uko mu by'ukuri amabanke ahita nayo yongeza inyungu ahanahanaho amafaranga y'ubwayo hagati yayo binagera no ku ngaruka y'uko binazamura inguzanyo amabanki aha abaturage inyungu ku nguzanyo iyo nyungu ku nguzanyo iyo izamutse icyo beneri iba ishaka ni uko abantu bavuga bati inguzanyo irahenze reka tube turetse ibintu byo kujya kwaka inguzanyo tube twitonze turebe iyo bigana bityo bigatuma noneho n'amafaranga azunguruka mu baturage agabanuka sitatu habyarimana avuga ko nubwo beneri igenda ishyiraho ingamba zikomeye ibi nabyo bishobora kugira ingaruka aho bibera akaga ni uko beneri ishobora kubiteza gutekereza gutyo ariko ntibinabe uko yabitekereje nubwo bazamuye kugeza kuri icyo kigero ntacyo bidutwaye turakomeza twaka inguzanyo nubwo bazamuye kuri icyo kigero ntacyo bidutwaye turakomeza twibikira amafaranga mu masanduka yacu niyo mpamvu akenshi usanga banahuza politiki nk'iriya yo kuzamura inyungu ku nguzanyo n'izindi politiki politiki zijyanye n'imisoro politiki zijyanye n'ifaranga nyine mbese bikabura uruhurirane rw'amapolitiki ku rwego mpuzamahanga ifaranga ry'u rwanda ryatakaje agaciro ugereranyije n'idolari ry'amerika risanzwe rifatirwaho urugero ijwi rya amerika ryabajijwe impamvu y'iri zamuka ndetse n'iyo banki nkuru y'igihugu ikora mu guhangana n'iki kibazo guverineri rwangombwa yaduhaye iki gisubizo n'amadovize rero ayakenerwa uyu munsi ni menshi kurusha ayaboneka bigatuma igiciro cyayo kigenda kizamuka ikindi ni ku rwego mpuzamahanga kubera ibyemezo byafashwe na na amerika kuzamura todentire yabo ya central bank yabo ifaranga ryabo idevize ry'abanyamerika ryarakomeye ku mafaranga y'ibihugu bitandukanye byose byabaye ngombwa ko mu kwezi kwa karindwi twongera amafaranga amadevize dutanga muri mu mabanki ubundi twajya dutanga miliyoni eshanu z'amadolari kuri buri cyumweru ubu twayazamuye twageze kuri miliyoni icumi kuri ubu ikinyuranyo hagati y'ibyoherezwa mu mahanga n'ibitumizwa beneri itangaza ko cyiyongereho cumi na kabiri n'ibice birindwi ku ijana mu gihembwe cya kabiri cy'umwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu beneri itangaza ko ibyoherejwe mu mahanga byavuye kuri miliyari ebyiri n'igice kimwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe mu mwaka ushize biba miliyari ebyiri n'ibice icyenda mu gihe ibitumizwa byavuye kuri miliyari eshatu mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe bigera kuri miliyari eshanu mu mwaka ushize aribyo bigaragaza ikinyuranyo cya cumi na kabiri n'ibice birindwi ibiciro ku masoko bimaze iminsi bigabanuka nk'uko byatangajwe n'imibare yatanzwe n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare kivuga ko ibiciro byatangiye kugabanuka mu ntangiriro z'uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu ikigo cy'ibarurishamibare gisobanura ko mu kwezi kwa karindwi ibiciro byazamutse ku kigero cya cumi na rimwe n'ibice icyenda ku ijana ugereranyije na cumi na gatatu n'ibice birindwi yo mu kwezi kwari kwabanje iba ariko abaguzi batangaza ko atari ko babibona kuko ibiciro ku masoko bikomeje gutumbagira aba ni bamwe bavuganye n'ijwi rya amerika bo mu mujyi wa kigali uko byari biri n'ubu niko biri uko umuceri ugura niko waguraga uko ibishyimbo bigura niko bigura nta cyaduhotseho ntacyo twabonye tukifuza ko byagabanuka beneri itangaza ko yiteze ko ibiciro ku masoko bizagabanuka bikagera nibura munsi y'umunani ku ijana mu gihe umwaka utaha uzasiga biri hafi kugera kuri gatanu ku ijana asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
urandeberara igera hirya ariko madamu hirwa akwiriye ahantu hose winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe gusekase ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusange kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo uzi ko nabona uri umunyabugo neza neza dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu
ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiyo bugo
ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi twigende
kombo tagisi yaje kombo tagisi ni ikiganiro gishya kuri radiyo ijwi rya amerika muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na kombo tagisi iyi tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye Mu maneno ya kuchekesha, Kombo Taxi inatuonyesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Brothers.
mu karere ka rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda umuryango witwa nsabimana ntabarimfasha ildefonse ukekwaho icyaha cyo kwica ariko we atemera urasaba ubutabera kumurenganura inkuru ya gloria tuyishime uwo ntabarimfasha ufungiye ubwicanyi akomoka mu kagari ka mucinyiro umurenge wa mudende arashinjwa kwica faustin ndabarinze uyu nyakwigendera ni se wa madame uwacu julienne wabaye depite minisitiri w'umuco na siporo ndetse ubu akaba ari n'umuyobozi muri minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu ikirego cyatanzwe na uwacu julienne mu mwaka wa bibiri na gatandatu papa yari umuhutu muri ubwo bwoko ariko yishwe ngo kubera ko yashatse umuhanzi kazi bamwe mu bagize uruhu- uruhare mu gutegura urupfu cyangwa mu kuzana abishi b'ababyeyi banjye harimo n'abavukana ku ruhande rumwe na papa ibyo uwacu julienne avuga ko yiciwe se abishinja uwitwa nsabimana ntabarimfasha idefonse w'imyaka mirongo itanu n'itanu utuye mu murenge wa bugeshi mu karere ka rubavu kugeza ubu afungiwe muri gereza y'akarere ka rubavu nyuma y'uko akatiwe n'urukiko rwisumbuye rwa gisenyi ku itariki cumi n'enye z'ukwezi kwa kabiri iminsi mirongo itatu nk'uko bigaragazwa n'inyandiko z'urukiko nk'uko inyandiko z'ubushinjacyaha zibyerekana madamu wacu ashinja bwana ntabarimfasha ko yazanye n'igitero cyari kije kwica ndabarinze tariki umunani z'ukwezi kwa karindwi igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane hanyuma bakamukubita umwase kugeza apfuye ubushinjacyaha buvuga ko ildefonse nsabimana yahise ahungira mu gihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane aza kugaruka mu ntangiriro z'uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu nyuma y'uko hari ikusanyamakuru ryakozwe rigaragaza ko uyu muturage yagize uruhare muri jenoside ijwi rya amerika yagerageje gushakisha uruhande rwo kwa nsabimana nuko tujya kureba mushiki we nyirakabanza agnesi utuye mu murenge wa bugeshi akagari ka kabumba mu mudugudu wa mweya ku ikubitiro nyirakabanza aba ko umusaza wa rengana kuko kuba yarahungiye muri kongo yabitewe n'ubwicanyi bw'intambara musaza wacu yahungiye kongo twa kera tw- uzi ko twahungiye kongo tugezeyo turaza we ndi we ubwo nta- ntabwo yahungutse nk'uko bigaragazwa n'inyandiko ya gacaca ntabarimfasha yagizwe umwere mu mwaka wa bibiri na gatandatu n'ubwo rwaciwe adahari ari mu buhungiro nk'uko bikubiye muri kopi z'inteko gacaca yamugongose ijwi rya amerika yabashije kubona impamvu uyu mugabo yagizwe umwere ivuga ko nta byaha bigaragara yakoze ku muryango wa ndabarinze faustin kuko yahageze atagambiriye kwica ahubwo yari azanywe no kuburira uyu muryango ngo uhunge iyo nyandiko ya gacaca yemeza ko se wawo wacu yishwe n'abasirikare bari baturutse muri izari tamira nyirakabanza nyesi mushiki wa ndabarinzi ifunze anavuga ko izi nyandiko za gacaca zitigeze zihabwa agaciro kandi julienne we atarigeze ajurira ubwo urubanza rwacibwaga nyuma yaho tugihunga yara- ya- ya- ariyo baciye imanza za gacaca bamuregana n'abandi imanza barazica aba umwere nk'abandi nguko n'abandi babaye abere bavuga bishe burugumesitiri warinda abarinzi impapuro zishugira mukecuru we. mukecuru waza gusaza azisigira twe bana be turazisigarana ikibabaje ni uko impapuro za- zaje kuboneka zikagaragara bagakomeza bakamufunga none bakaba bakomeje gufata n'abandi n'abaciye izo manza bakaba bakomeje kubafunga ni inyangamugayo zaziciye nabo- nazo barazi- zirafunzwe uyu muturage yongeraho ko se umubyara sebuguri yari inshuti ikomeye ya ndabarinze bityo ntawe urwango rwari kujya kubica rwari guturuka ijwi rya amerika kandi yagerageje gushakisha zimwe mu nyangamugayo z'agacaca zaciye urubanza nk'uko zitondetse kuri kopi z'irangiza rubanza nta n'umwe twabashije kubona kuko twabwiwe na mushiki wa ntabarimfasha ko nta n'umwe usigaye ko ahubwo kugeza ubu bose bari mu maboko y'ubugenzacyaha aho bakurikiranywe guhimba inyandiko baganiriye na kimwe mu bitangazamakuru bikorera imbere mu gihugu basaba kurenganurwa nyirandambaje marisiya ni umwe mu baciye uru rubanza mu nkiko gacaca nk'uko bigaragazwa n'inyandiko mbere y'uko aburira ahatazwi yavuze ko yari amaze kwitaba urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha inshuro zigera kuri zirindwi asabwa kuvuguruza ibyo yanditse kandi twaruciye ku manywa nyaruhanga turusomera mu ruhame kuko twari tubyemerewe akatubwira ngo ya nimushake mwongere murebe ukuntu mwabigenza turabigenza gute ko twaciye urubanza ko twarangije uko bashaka bashaka kugira ngo duhindure inyandiko twe tukabona ko bitanashoboka ubwo rero turavuga tuti ntibishoboka tweho nta kuntu twahindura inyandiko cyangwa tugenza ukuhe ibyo twa- urubanza twararuciye kandi turemera ko twarucinga inyangamugayo mutureke muduhe amahoro ibyo twavuze ni ibyo reka da barongera baragaruka Bujengeri Donati nawe yari umwe muri bo asobanura ko bashakirije hose ibimenyetso bishinja ntabarimfasha bakabibura baduhakanira ko uwo ntabarifasha yigeze ko atigeze azana n'abasirikari ko ari abasirikari baje baje kwica kwanda barinzi ariko we ko atari ari kumwe nabo ahubwo batubwira ko we yahageze aza kubaburira ko ataje azanye n'abaje kwica ubwo rero dukoresheje ikusanyamakuru dusanga nta bimuhamya tunagumiriza gushakisha amakuru hirya no hino ariko twabuze aba- abatanga ubuhamya bwo kumuhamya ubwo duhita rero tumugira umwere uyu nawe yigeze gufungwa ibyumweru bibiri ashinjwa gukora inyandiko mpimbano zwe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kwa gatandatu bo navuyemo kuvuga ngo nari ndangije ibyumweru bibiri muri make ndashingwa kuvuga ngo ni inyandiko mpimbano nakoze ndababwira nti ntabwo njye wakoze inyandiko ntabwo nakora inyandiko mpimbano ese nayende nakashe ndayihimba urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ari narwo ruri mu iperereza kuri iki kibazo rurerutse gutangaza ko nta kibazo kiri mu kuba umuturage yahamagazwa akabaza ibirebana n'ibyaha biteganyijwe n'amategeko y'u rwanda umurangira thierry umuvugizi warwo umuntu yagatanze amakuru ntayatange uyafite akayahishira n'ushaka kuyobya i- iperereza izo ni kese zagiye zigaragara dore ko hariho n'ubikora wenda arengera umuvandimwe we uri gukurikiranwa izo ni kese zishoboka ku buryo ashobora no kwite- kwitabaza itangazamakuru uti rwose tw- aga- agakubita akarubo ku munwa nyuma y'uko inyandiko zirangiza rubanza za gacaca zishidikanyijweho zajyanywe muri laboratwari y'ibimenyetso bya gihanga byifashishwa mu butabera mu rwanda rwanda forensic laboratory kugira ngo byemezwe ko ari iz'umwimerere murangira thierry mu minsi mike ishize yavuze ko basanze izi nyandiko atari iz'umwimerere imyanzuro rero y'inteko y'urukiko gacaca igira umwere nsabimana ildefonse yaje gutangwa mu bushinjacyaha itanzwe na nzitukuze pasikazi uh, ubwe niwe wayitanze mu bushinjacyaha Uh, hanyuma rero iyi myanzuro iza gushidikanywaho umwimerere wayo uza gushidikanywaho Uh, iyo myanzuro yaje kujyanwa muri rwanda forensic laboratory kugira ngo ipimwe hanyuma irapimwa ibisubizo byaje bigaragaza ko uh, iyo nyandiko irimo imyanzuro y'inteko y'urukiko gacaca atari iy'umwimerere Icyakora abaturage baturiye umurenge wa Mudende yaba ku ruhande rw'uregwa n'urega bose bemeza ko bwana Ntabarimfasha ari umwere umusaza wakoraga kwa Ndabarinze ntabwo abasha kuvuga neza kubera imyaka
bagera abasirikare gusa kuri n'ibingo abamwishe nta basirikare ndi nta abandi abandi nta- ntawe Na- n'abasirikare nta wundi muntu ijwi rya Amerika yongeye kuvugana n'umuturage witwa Ndayambaje Christophe wari inshuti y'abana ba murumuna wa Ndabarinze yatubwiye ko nubwo yari yihishe ibyabaga byose yabirebaga ko uwo musaza arengana ni ibintu nibereyeho hinjiye nta basirikare nta muturage winjiye mu ki- mu rugo kwa ndabarinzi kuko hari urugi rw'i- rw'imbaho bagumye mu muhanda hinjira abasirikare gusa ni nabo batwaye ndabarinzi ukabona bonye ni abasirikare bane aba baturage barasaba kurenganurwa mu butabera cyangwa na perezida wa repubulika bashingiye ko kugeza ubu inzego z'ubuyobozi zigenda zifunga umwe umwe mu bagerageje kuzamura ijwi urugero nzitukuze pasikaziya mushiki wa ntabarimfasha kugeza ubu ari mu maboko ya ribu ya gisenyi ashinjwa gukingira ikibaba musaza we ubwo yari umuyobozi w'akagari ka micinyiro umurenge wa mudende yaba uwacu julienne cyangwa abamwunganira mu mategeko ijwi rya amerika nta n'umwe twabashije kubona ku murongo wa telefone cyangwa mu butumwa bugufi bwa sms bwana ntabarimfasha sabimana idefonse aramusaba hamijwe iki cyaha cyo kwica yahanishwa igifungo cy'imyaka makumyabiri n'itanu naho icyaha cyo guhimba guhindura cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano byo ubihamijwe ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka itanu ariko kitarenze imyaka irindwi acibwa kandi amande ari hagati ya miliyoni eshatu n'eshanu z'amafaranga y'u rwanda andi makuru ijwi ry'amerika imaze kumenyeka akanya gashize ni uko abandi bantu bane bafunzwe by'agateganyo iminsi mirongo itatu muri gereza ya rubavu nabo bakurikiranyweho gukoresha inyandiko mpimbano gloria tuyishime ijwi ry'amerika i rubavu inshuti mwarimu duteze amatwi ibiganiro byacu n'aha tubisoreje kuri iyi saha aloyizi bigirimana yegeranije amajwi yabyo kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese
thank you